Good evening, my people. Welcome to another edition of our Tori Tori News coming to you from the cables of Campus Radar Station Radio. Now, see you in a boy. Ola Goki Bankole Mutoli Beke Bam, where they give you all the bedu bedu, all the Tori Tori, where they share from inside Obodo Nigeria. Going enter inside Funab with inside the land of Alabata. My people, you know, as we dey run am now, we go like to go through the cocoa of the bedu before, before we move to the original Tori for today's evening. The first gbedu wey dey my front car factor dis evening na im dey yarn say national agency for food and drug administration and control nafdac don tok say di agency no give approval for di mixture wey allegedly land more than hundred pipo for hospital for kano state northwest nigeria second tori na im dey tok about di ussd charges ycbn nigerian banks wan make nigerians dey pay for ussd charges. another tori na im dey talk about the popular yoruba activist Pop, um, sunday igboho nigerians react as activists call for yoruba nation. kwara hijab crisis Ilorin fight Ilorin fight make Kwara State say Muslim female student get right to use hijab. On top of our sport tori for today's evening, Manchester United don qualify for the quarter-final of Europa League after dem knack AC Milan 1-0 for dem second leg match wey ṣẹlẹ̀ yesterday night for inside Italy. Second tori Now they talk about the UEFA Champions League draw which Shele for inside this afternoon. So go come back after our short commercial break. Welcome back, my people. National Agency for Food and Drug Administration and Control NAFDAC don talk say di agency no give approval for di mixture wey allegedly land more than hundred pipo for hospital for Kano State, Northwest Nigeria nafdac oga for kano state sheba mohammed tell bbc say na mixture of drinks cause di wahala and no be only one particular one kano state ministry of health confam say four pipo don already die from di drink and dem still dey investigate di whole situation oga shaban yarn say di mixture presently dey for di lab for kaduna dey undergo testing and im add say wetin dem confam be say some of di tins wey di sellers mix no go through nafdac processes second tori na im dey yarn about di ussd charges on tuesday sixteen march di central bank of nigeria and di nigerian communications commission impose new charge for mobile banking services as part of processes to end disagreement between banks and telecoms operators nigeria yes bank say starting from tuesday customers na dem go pay flat fee of six naira ninety eight kobo per transaction every time dem use di unstruct unstructured supplementary data services alias ussd services dis new charges according to cbn for inside statement wey dem release na part of di agreement wey dem reach wen di banks and telecommunication operators bin meet on monday to discuss di two billion naira debt wey banks dey owe mobile operators. Another tori na im dey talk about how Nigerians react to activist Sunday Igboho call for Yoruba nation. Nigerians don begin react after Yoruba freedom activist Chief Sunday Igboho wey many pipo sabi as Sunday Igboho call for a Yoruba nation for inside one video wey don go viral yoruba activists say di southern western states no dey part of nigeria again He said di reason na sake of insecurity for the country and the fact say yoruba people no get peace and no get their own voice for nigeria with the declaration the activists say make all yorubas wey dey live for hausa or fulani territory make dem return home before war break out sunday igboho also add join say yoruba people no do any wrong o dem only choose wrong leaders meanwhile concerning di reaction of di police to wetin oga sunday igboho tok di oyo state police spokesperson olugbenga fadeyi tell bbc say e neva get full details of wetin dey go on. we still dey on top di kwara ijab crisis kwara ijab crisis for north central nigeria don get interesting twist with goment insisting say muslim female students get right to use hijab kwara state government on wednesday evening maintained their stand say any female student for the state wey wan use hijab go any government-owned school get the right to do so according to the nigerian constitution This na after some christian and muslim clash earlier for ilorin the capital of kwara state on top the use of hijab wey authorities for some mission schools dey reject The government cleared the air on top the ownership of the mission of the mission school say no missionary school for the state as government don take over the ones wey dey and don dey manage control and fund and staff dem since 1974 however di authorities of di missionary schools tok say di issue of di ownership of di school still dey before di supreme court as before di supreme court because di supreme court has never as court never decide on top am so far dis issue don cause kasala for di state lately On top of our sport story for today's evening, Manchester United don qualify for the quarter-final of Europa League after dem knack AC Milan 1-0 for dem second leg match wey ṣẹlẹ̀ yesterday night for inside Italo. Milan play first half like say dem wan use possession take kill United but no go. Na so United go Tani Rapper enter second half as dem bring Pogba enter the match. Na the same Pogba settle the match 1-0 for dem after a roof one bad ball enter Milan net. Milan bring in Ibrahimovic to do so for them, waiting Pogba do for United, but apart from today, stay offside. Ibrahimovic no make any meaningful contribution as AC Milan jab up from the Europa League. For other matches wey ṣẹlẹ̀ yesterday na Mourinho and Tottenham jab up after Dinamo Zagreb knock dem 3-0 to make am 3-2 aggregate. Arsenal also qualify with 3-2 aggregate even though dem lose 1-0 to Olympiacos. Second tori na im dey yarn about di uefa champions league draw wey ṣẹlẹ̀ to dis afternoon after di champions league draw wey ṣẹlẹ̀ dis afternoon chelsea fans don dey jubilate say dem don make heaven like say dem don make heaven because na fc porto uefa carry dash dem no even end there because another of dem prayer point wey be for either of psg bayern or man city to jam each other happen as bayern go face psg We go see play of 2018 finals real madrid go jam liverpool while for the last match manchester city go jam dortmund na pipo who go jabo who go remain for dis fixtures be like say na here we go end our tori tori news for today's evening to enjoy more of our fantastic program you fit follow us on top our social media handles you fit follow us on facebook at campus radar funab You fit follow us on Twitter at campus at campus underscore Reader, on Instagram at campus Reader at campus underscore Reader. Na she na boy lago kibanko lemtoli bamu. Good night.